trouble dey sleep o na so yanga waka waka go wake am o my correct correct pipo olori ashley don land herself inside anoda gbege because we dey hear say hey for di recent trouble wey dey for inside di palace o hey na olori ashley na im create all of dem one after di oda as we dey hear di particular matter. oni of ife and our beloved queen naomi dey dey trade with caution for inside the palace all of them be as if say that they compete and that they compare themselves with our beloved queen naomi so kabiyesi he go try yo, he go try stand gidigba because this castle wey they on ground right now e hot ba ba ba hey, there is nothing no wey dis women go fit to achieve Not they no go fit achieve much as long as say queen naomi na they take set dia goal post because they go always fail kabiyesi don't make him stand known but then again make i give una the alleged information wey i just dey hear as e dey knack my ear straight from the palace of the oni of ife When I welcome back again to my YouTube channel, oh my correct, correct people. If na the first time wey you dey see this YouTube channel, abeg make you try. Like this video and make you subscribe to the YouTube channel. If you na a returning subscriber, I thank you well well oh, na you go go go, na him be the real MVP. The tori wey they enter our ear this early momo straight from the palace of the Oni of Ife. it concern Olori Ashley and the battle with our beloved Queen Naomi for supremacy. Even though says say Kabiyesi don't make am very very clear say hey, eh, anybody wey put neck <laughs> or bello oh, ma gay Obe Lomage, Oni of Ife and uh, Olori Ashley don come out to talk say uh, she don learn the hard way. Say she don give up on fighting our beloved Queen Naomi. Say she no dey compete with am again. Say as a matter of fact, she don ready to share her love with the Kabiyesi with our beloved Queen Naomi. I dey ask say, ah, ah, madam, shebi you talk say na you be Jagaban. Shebi you talk say nobody go reach you, nobody fit talk to you. Haba, how you dey calm down now olori ashley right now e no believe e no believe the kind thing wey and the extent ten t wey kabiyesi fit to go just because of say he wan make Queen Naomi return back inside the palace. Ooni still dey unappreciative of wetin Ashley dey talk because he know say Ashley na meremere n'iru kpọbuti n'azụ. She enter forex before because of Queen Naomi's sake. She take white white chalk rub for her body with anger. She carry bed for hand enter inside river wey no dey flow just because of say she wan do small small things when e be say e go bring bad bad huge impact on our beloved Queen Naomi naomi and her relationship with the kbac Now, one eye would tell dey look olori ashley because we know say right from day one ashley now somebody when he be say he don't make and clear to the di he say peace not good day for our beloved queen naomi ashley they vex well well she said anybody when they be say one manipulates the love of in life say she not go agree. she always they bring this kind of behaviour of i not go agree, dogga dogga we they fight we will fight for kbc my husband belong to me and ready to relocate because of kbc you know that kind of behaviour way they show say this one get inferiority complex because for me The kind love where olori ashley they try to preach for kbc now, love where they need reciprocate olori ashley don't know say the only reason why kabiyesi still dey stand by her na because of say im dey do some kind etutu for am when e be say other oloris no sabi because if you dey follow the tori well well you go know say olori ashley e from ile-ife there yes na ile-ife e from so all the custom and tradition of ile-ife e dey very very clear to olori ashley and she dey feel say na the only reason wey kabiyesi take want am around be that even though sef we don already hear many many threats wey kabiyesi don make am clear say madam if dis tax wey i dey give you e be as if say e too much for you comot body i go find another person for brazil wey you go come we even don think say kabesi don even remove am for all im duties sef because before before we hear say uh, before the aje festival we bin dey think say ash no go come back but e come back so ashley know her position but you know because of say na queen naomi dey there wey queen ashley wan stay body no dey gree am ashley say she don do plenty things to make sure say di kabiyesi no fall say she enter bush for kabiyesi eh, sake she use white chalk rub body use black chalk rub body she put all beads wey be say dem get different meaning meaning on top of im body just to make sure say kabiyesi no fall for bad hand say she dey carry black pot carry white pot for di kabiyesi carry black pigeon carry white pidgin for kabiyesi say but then again if im do finish kabiyesi go dey carry am dey spit for im eyes dey give queen naomi love and care olori ashley like na im dey talk, say im believe say kabiyesi go need to do right by her who be queen naomi wetin queen naomi get wey she no get <laughs> hey i dey talk am say repentance hard for these women see by the time wey you no gree comot body for queen naomi matter na this kind kasala na you go dey face and you go dey ask the wrong questions yes because then again our beloved queen naomi no come fight na husband na she come marry olori ashley think say kabiyesi go appreciate am you know but nothing nothing no. owele appreciation far because kabiyesi no send am ashley don break down cry cry out say Ooni of Ife dey break im heart say as she dey bite dey put for Kabiyesi eye na so Kabiyesi dey bite dey put for inside im ear as she dey bite dey put for Kabiyesi heart na so Kabiyesi dey bite dey put for inside im eyes she say if na Queen Naomi do all dis sacrifice for Kabiyesi say im believe say Kabiyesi go don you know go don fall in love with am he go don dey you know come close to am but even upon though say our beloved Queen Naomi no ready to go that route with Kabiyesi at any point in time titi lai lai titi lai lai but but then again hmm, na correct correct people ashley ready to do and undo only for you know for the matter wey we dey hear now you know, they appreciate olori ashley because na ashley put body you know, for am she say if na queen naomi do small thing now kabiyesi go appreciate am every time every day every hour her family even talk. tok uh, ask am say eh, to what extent really she fit go for kabiyesi sake eh, she herself no dey realise say kabiyesi too mind no dey where she dey she dey think like small pikin see if dis women look kabiyesi for eye they go realise say kabiyesi no really appreciate half of wetin they dey do for am and they suppose to comot body but you see when you dey force man to love you na dis kain thing you go dey see love dem no dey force am love dem no dey buy am for market my correct correct pipo e don dey obvious say olori ashdi just dey waste her time and pipo wey go advise am kwano go advise am because if e continue to dey drag position with queen naomi na kasala wahala buhaha na you go dey face e no pass like that, my people. <laughs> hey, wen ashley find himself for dis kain wahala he make he just go dey you know go back to her former husband if e possible for her or make he just accept the position wey he e dey before he go go land for position wey toby phillips dey abi wey mary ann dey including ronke because e be like say na ashley position na im never dey shake small but with the way wey she dey go now you know say anybody wey e dey put body for wetin concern queen naomi kabiyesi ready to cause the person off at any fucking time yes at any point in time kabiyesi ready to cut the person off my correct correct people i say na wow fake love everywhere fake smile everywhere fake fake giggle everywhere kabiyesi tell olori ashe say she dey do too much comparing herself with queen naomi gat to be the worst thing wey she dey do wey be say e fit break her so make she comot body for wetin concern queen naomi eh did i send you to the forest na so kabiyesi dey ask am the white chalk wey rub for your body the black one wey rub e get when i ask you make you do am no na you feel say you wan manipulate me na you feel say na the only way wey be say you fit get my at ten tion na im make you dey do all the things wey you dey do at no point now i send you make you go this extent say ah, na wow o kabiyesi sabi break heart o kabiyesi na in fact eh, heart breaker wey pass kabiyesi no dey my correct correct people e make am clear to these women but you see because these women dey prioritize the kabiyesi more than the kabiyesi dey prioritize them e go dey very very difficult for them to get genuine love of him yes because if you love a man For God so loved the world that he gave. He gave. These women don't know how to give love. And they no wan learn from Queen Naomi because Queen Naomi no take anything whole KBAC. Na love na e dey give am yes and every love we give am they dey reciprocated that is why i love kabiyesi and their relationships true true my correct correct people. Now this particular one now i just dey hear o oh, straight from the palace of the Oni of ife o oh. say ashley don't they cry premium tears <laughs> hey wey i say here I'm now say make i just sharp sharp you know now i now to dey do I'm na make i rush package and come informate my correct correct people. pipo eh, also ask now, what's una sef think about this particular one eh, if you never like and share the video your own sef no go spoil make you try like and share the video if you never subscribe to the youtube channel and turn on notification bell I abeg make you endeavor to do that one me if i go try bring you more fresh and spicy update as it e drop Now so i go rush package and come informate my correct correct people.